sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
akkam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aa wajjinanii tigisti gammeeti. maalaawwiin dhiibbaa bomboleettii tirooppikii saayikiloonaan wiixata galgala moozaambiik gaha jedhamee eeggamu laalchisee qophii of eeggannoorra jirti ogeeyyiin meetirooloojii maalaawwii bomboleettiin kun rooba cimaadha fi lolaa gara kibbaa biyyattii fiduu akka danda'u himaati jiranii odeeffannoon haala qilleensaa ministira jijjiirama qilleensatii fi tajaajila meetirooloojii maalaawwii irraa jimaataa kaleessaa waaree booda bahe bomboleettiin saayikiloon jedhamu. amma kaaba baha madagaskar galaana hindiitti mul'achaa jiruu fi sa'aatii tokkotti kiiloomeetirii dhibba lamaa fi shantama bubbisu humnuma saniin itti fufaa jira jechuudhaan akeekkachiisanii bara kana bomboleettiin dhufuudhaan durallee biyyi baay'inni uummata ishii miliyoona digdamaa ol ta'e maalaawwiin dhiibbaa haala qilleensaa elniinoon fide bonaa fi hanqina nyaatarraa dandamachuudhaaf carraaqati turte. biyyattiitti dura taa'an dhaabbata nyaata addunyaa wfp paawul tarnbuul bomboleettii amma dhufaa jiruun namoota miidhamaniif qarqaarsa dhaabbanni isaanii godhuu danda'u laalchisee gaafii vi'oo irraa dhiyaateetiif barreeffamaan oggaa deebii kennan waan amma harkaa qabnu irra caalaan namoota elniinoodhaan miidhamaniif qarqaarsa nyaataa kennuudha jedhanii hoo bomboleettii kanaan namoota miidhamaniif wfp'n qarqaarsa kennuun irra jiraate dhaabbatichi qarqaarsa dabalataa barbaadaa jedhaniiru. afiyaa mana maree yuunaayitid isteetsi duraanii naansi peloosii hojiidhaaf awurooppaatti imalanii miidhaan irra gahee hospitaala seenuu isaanii ibsameera. yaadannoo garee waraanaa addunyaa lammaffaa irratti hirmaate baatil of the balji jedhamuuf awurooppaa keessatti qophaa'e irratti hirmaachaa odoo jiranuu balaan kun muudachuu isaanii ibse dubbi himaan peloosii yeroo ammaa yaalii gameessa ogeessota fayyaatii fi dooktarootaan argachaatii jiruu jedheera sagantaalee sirnichaa hafan irratti hirmaachuu akka hin dandeenye beeksise dubbi himaan isaanii kun maalummaa miidhaa peloosii irra gahee garuu in ibsine ibsa dabalataas hin kennine. garuu namoonni taatee kana beekuu ibsan akka jedhanitti peloosiin miseensota koongiresii biraa wajjiniin sagantaa tokko irratti odoo hirmaachaa jiranii gufatanii kufan namni balaa kana beeku wan biraa immoo peloosiin jilba isaanii miidhamuu dubbate karaa biraatiin jalqabuma torban kanaa hoogganaan paartii riippablikaanii seeneetii seenaatar mich makoonel namni umrii 82 seeneetii keessatti gufatanii kufanii harki isaanii cabee fuulli isaanii madaaheera. dhuma waggaa kanaa aangoo isaanirraa bu'uudhaaf kan jiran makaanal kufaatiin miidhaa miila isaanirraan geechiseenan ka'e kamisa darbee sagalee seeneetii irratti oduun kennin hafuu isaanii waajjirri isaanii beeksiseera. dhaddachi addaa mana murtii olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dirqama seeraa biyyoonni sababa jijjiirama qilleensaa irratti qaban irratti heegitti taa'ame jimaata kaleessaa xumureera. murtiin irra gahamee oo'aa addunyaa hir'isuudhaaf hojii hojjetamu irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a tilmaamni jedhu jira abbootiin murtii mana murtii haqa idil addunyaa kudha shan ragaawwan biyyoota sagaltamii sagaliitii fi dhaabbilee adda addaa dhaggeeffatanii jijjiirama qilleensaa ittisuudhaaf dirqama seeraa mootummoonni qaban murteessuudhaaf yaalatii jiran biyyoonni faalama qilleensaa guddaa geechisanan akka chaayinaa indiyaa biriteenii fi yuunaayitid isteets mormii isaanii dhageechisaniiru. biyyoonni kun jijjiirama qilleensaa laalchisee biyyootaaf dirqamni seeraa waan irra godhu waliigaltee haala qilleensaan akka waliigaltee paariis bara 2015 keessa injiruu jechuudhaan falmanii leellistoonni dhaddacha torban lamaaf turee jimaata kaleessaa xumurame irratti hirmaatan garuu abdii beenyaa injiraataa jedhanii yaadan ogeettiin seeraa keeniyaa birendaa rensen sapiro garee dargaggoota addunyaa haqaa haala qilleensaa bakka bu'uudhaan hirmaatan keessayi. seena keenya waan himneef ammallee abdii qabna seena keenya garaa keenya irraa himne jechuudhaan abdii qabdu ibsiti adeemsa kanarratti yaadni abbootii murtii an seera dirqamaa hin qabne bara dhufu baha jedhamee eeggama. dhumarrattis taphataan kubbaa miilaa duraanii mikaa'el kavalesfiil pireezidaantii joorjiyaa ta'uudhaan filameera kunis hawwii biyyattiin gamtaa awurooppaa seenuudhaaf qabdu an dukkaneesse raashiyaadhaaf immoo. injifannoo akka ta'e mormitoonni siyaasaa biyyattii ibsaatii jiran kaavalashfiil sagalee sanbata xinnaa har'aa kenname salphumatti injifate paartiin siyaasaa joorjiyaan diriim jedhamu filannoon koloolessa 26 geggeeffamee tureen paarlaamaa to'ateera sanillee mormitoonni qarqaarsa raashiyaatiin waan ta'e jechuudhaan himachaa turan pireezidaantiin joorjiyaa aangoo gadhiisanii fi paartileen gurguddoon warra dhihaa deeggaran ergasii paarlaamaa ugguruudhaa fi waraqaa filannoo akka irra deebi'amee ilaallamu gaafachaa turuun ni yaadatama oduun harraaf qabnu kanuma sagantaaleen keenya kaanitti fufan.
Hordoftoota keenyaa kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Tokkummaan mootummootaa kamisa darbe akka akeekkachiisetti murtoon taalibaan barattoonni dubartootaa leenjii fayyaa akka hin hordofne dhorku rakkoo namoomaa Afgaanistaan keessatti duraanuu hamaa ta'e kan ittaanaa barreessaan tokkummaa mootummootaa Sudaanitti aansee addunyaarraa isa hamaadha jedhan ibsee jira. Barreessaa olaanaan dhimma namoomaaf qindeessa gargaarsa hatattamaa tokkummaa mootummootaa Toom Fileechar walga'ii gola naga eegumsaa nuusa waggaan geggeeffamu irratti akka jedhanitti daangeffamni yaadame kun kunuunsa fayyaa dubartoonniif shamarran Afgaanistaan irratti miidhaa guddaa geessisuu akka danda'u himaniiru. Jalqaba baatii kana abbootiin taayitaa fayyaa talibaan dhaabbileen fayyaa mootummaaf dhuunfaa guutuu biyyattii keessatti argaman galmee barattoota dubartootaaf qormaata dhuma semisteeraa isaanii akka xumuran ajajeera. Haa ta'u malee qajeelfamni tasa kenname kun dhaabbileen fayyaa barattoonni dubaraa qormaata semisteera isaanii akka fudhatan guyyoota kudhan kenneeraaf. Kun dubartoonni Afgaanistaan barnoota sadarkaa olaanaa itti hordofuu danda'an sadhumaa hafe ture. Uggura barnoota olaanaa shamarranii hordofee jedhan Fileechar. Waggoota muraasa dhufan keessatti deessiftoonni kuma soddomii ja'aaf narsoonni kuma lamaaf dhibba saddeet gara humna hojiitti akka hin seenne kan dhorku yoo ta'u, saffisi du'a da'umsa duraa ka daa'immanii da'umsa boodaaf haadholii haala ajaa'ibaatiin dabaluu danda'a jedhu. Uggurri barnoota fayyaa dubartootaa kun kan mudate. Yeroo Talibaan bulchiinsa Afgaanistaan hedduu keessatti hakiimonni dhiiraa dhukkubsattoota dubartootaa akka hin yaalle dhorketti. Fileechar akka hubachiisanitti Afgaanistaan keessatti dubartoonni harka sadii keessaa tokko gargaarsa yaalaa ogeessaa malee duraanuu kan da'an yoo ta'u, rakkoolee haadholii ittifamuu danda'an biyyattii keessatti sa'aatii lama lamatti lubbuu dubartii tokkoo akka galaafatu ibsaniiru. Uggurri barnoota fayyaa dubartootaa kun labsii hoogganoonni Talibaan hundee qabanii erga hagayya bara 2021 aangootti deebi'anii booda biyyattii keessatti hojiirra oolchan keessaa isa dhumaati. Daangeffamni kun qaama seeraa safuu babal'isuu jedhamuun beekamu yoo ta'u, Talibaan hiika cimaa seera islaamummaa irratti kenne waliin wal simuudhaan kan labse yoo ta'u, shariyaa jedhamuun beekama. Walga'ii gola naga eegumsaa kamisa darbe geggeeffame irratti. haasaa gama marsariitiin geggeessaniin itti gaafatamtuun ergama gargaarsa tokkummaa mootummoota afgaanistaan keessatti argamu roozaa otunbaayivaa talibaan barnoota fayyaa dubartootaa irratti uggura kaa'e irra deebi'ee akka ilaalu cimsuun gaafachuu isaanii dubbataniiru haa ta'u malee otunbaayivaan akka jedhanitti aangawoonni afgaanistaan mul'ata isaanii sirna islaamummaa kan kanaan dura hin argamneen dubartootaaf shamarran irratti daangeffamni akka ka'amu hordofaa jiru. Amma shamarran kutaa ja'affaa ol barnoota idilee osoo hin argatin gara guyyoota kuma tokkoof dhibba lamaatti dhiyaachaa jiru. Shamarran kutaa jireenyaa hundarraa jechuun ni danda'ama keessatti hirmaachuurraa haqamutu isaan mudachaa jira. Seerri safuu babal'isuu jedhu hojiirra oolchuun bilisummaa sochiif tajaajila mootummaa argachuu dubartootaa duraanuu danqame irratti dhiibbaa kan uume yoo ta'u, dubartoonni. Poolisoota safuutti cichaniif to'atan kan Afgaanistaaniin ala kophaa isaanii konkolaataadhaan akka hin deemne ugguramaniiru. Hareeda warreen dhiiraaf tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kataan Toomaas Giriinfiild walga'ii kamisa darbe irratti haasaa dhageessisaniin Talibaan barnoota durbaaf dubartootaa walumaa gala nageenya isaanii daangessuu isaatiin balaaleffataniiru. Dubartoota barnoota fayyaa baratan irratti. Daangaan jiru sirrii akka hin ta'inillee qeeqanii jiran. Kan silaa lubbuu oolchuudhaaf fayyadu barnoota eegumsa fayyaa dubartoonni Afgaanistaan dhorkamuu isaanii adaba du'aati jedhan. Toomaas Giriinfiild doktoroota ga'eessota ta'an, narsoota, hakiimota ilkaaniif kanneen nama deessisan yoo hin jiraatin kunuunsi dubartootaaf fedhiin isaanii ni guutama. Doktoroonni dhiiraa immoo dubartoota akka isaan yaalaniif hin eeyyamamuuf jedhan kun kan aadaas miti kan amantiis miti qoratamuu qabaa jedhan namoonni kun haadholii da'an obboloota isaanii haadha manoota ijoollota durbaa isaanii akka isaan du'an itti murteessuudha kan ammoo ija keenyaan argaa jirraa jedhan toomaas giriinfiild jilli yuunaayitid isteetsi kun. Taalibaaniin waliin kan taasifamu hariiroon inni kamiyyuu murtii tokkummaa mootummootaa waliin bifa walsimeef mirga namaa irratti marii bal'aan geggeeffamuun akka irra jiru cimsanii yaadachiisaniiru. Hordoftoota keenyaa ittaansuudhaan gara qophii muuziqaa torban torbaniin dhiyeessinutti dabarraa bafaqaaduu morodaatu nu qindeesse.
Kun qophii dhandhama manna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati.
Qophii keenya torban kana sirba galaana gaaromsaatiin eegaluudhaaf deemna. Rogolli isaan deema laftis naan bariine siif gufuun na dhaana wayi bineensan taane nu beekoo wallootti deemna.
Gololli isaan deema laftis naan bariine siif gufuun na dhaana wayi bineensan taane. Karaa walloo geessoo cambaa katamoora ennaa siyaadaa dhuu taa'ee nyaara goora. Maaliif naaf hin beektu asii jaalachuu koo dukkan aroo. Dukkana rooba tinkukuun naana muko marmaaree marmaaree deemeen tabba jala marroo keedhaa gaheen boohee lafa jala marroo shidhaa gaheen boohee lafa jala mallattoon si deema murmiitaa kulaama ishee dhaabuun deema argitan naaf himaa manarraa fagaate. Sila sarga chura abdachuu sochaani. Dubee dubee kamataa shoroobe. Dubee dubee dubee sidabe. Dubee dubee kamataa shoroobe. Dubee dubee dubee sidabe. Dubee dubee kamataa shoroobe. Dubee dubee dubee sidabe. Dubee dubee dubee sidabe. Dubee dubee dubee sidabe.
Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophiidhaan dhandhamanna muuziqaati. Qophii keenya kana keessatti sirboottan aartistoota Oromootiin sirbamanii alattis kanneen wallistoota biyya alaatiin sirbamanis waliin dhandhamanna. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirboota isaaniis darbee darbee gurra siin buufna. Sagantaa keenya har'aa keessatti Jennifer Loppeziin argaa qabna. bara 1969 magaala niiwuorkitti dhalatte abbaan ishee dhalootaa deevid loopeez jedhama garuu yeroo baay'ee kan beekamtu jenifer liin afleeks jedhamuudhaan maqaa abbaa warraa ishee isa duraati yeroo amma waggaa 54 taateetti yeroo afuris heerumteetti sirboottan ishee keessaa har'aa fi This Is Me Now anamma kanaa isa jedhu filanne. Akkuman jirutti yookaan akkuman ta'etti na fudhadhu anis akkuma jirtutti yookaan immoo akkuma ati taatettan si fudhadhaa ergaa jedhu of keessaa qaba.
word gave me strength to follow my dreams. You met me halfway, face to face, tell the truth, no holding back. We put in work, overcame all the disasters. Time apart brought us right here where we are. And I say, and I say, this is me now. Love me as I am. This is me now. This is me now. And I took my time, done with the summers, baby. Out of you, my heart, out of who I am lately. This is me now. Had to learn to grow, had to find my way. Yeah, take me as I am, and I'll take you as you are. And we'll build this life together. I found my shooting star. The double the shine, the green of the diamond, one of a kind, the clear of the time. It ain't my change, no past going crazy. Beat, beat, pull up in a black Bugatti. Baby, got a love that'll last forever. Old things, new things, it's a new level. All gas, no brakes, you could come rev it. Baby, you know when you want me. I'm ready, I'm ready, I'm ready. This is me now.
kan hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoodha isinii darbaa jirudha.
Apostol apostol apostol magaalaa gidduu ganda jamaayikaa malkaa odiyammoo manni keessaa eessuma naannootti. Apostol apostol apostol magaalaa gidduu ganda jamaayikaa malkaa odiyammoo manni keessaa eessuma naannootti. Galgala galgala mootumee wajjin galla. Galgala galgala si si finfinnila. Galgala galgala mootumee wajjin galla. Galgala galgala si si finfinnila. Bareeda shaakkulee shaasee keessa simantu naattolee karaa liqeenyaa qabee namuu dansiisa ooftu malee eeyyoo na yaamtee shuuyyalee akkuma fardaa kuulufee shallalee dhufaa koofaa eebilee. Abboosu shaasa mannee shaasee shamarran shaasee shaasa mannee shaasee shaakkulee shaasee shaasa mannee shaasee shamarran shaasee shaasa mannee shaasee shaakkulee shaasee shamarran shaasee shaakkulee shaasee shamarran shaasee shaakkulee shaasee shamarran shaasee shaakkulee shaasee shamarran shaasee shaakkulee shaasee. Apostol apostol apostol magaalaa gidduu ganda jamaayikaa malkaa odiyammoo manni keessaa eessuma naannootti. Apostol apostol apostol magaalaa gidduu ganda jamaayikaa malkaa odiyammoo manni keessaa eessuma naannootti. Galgala galgala mootumee wajjin galla. Galgala galgala si si finfinnila. Galgala galgala mootumee wajjin galla. Galgala galgala si si finfinnila. Shaza mane, shaze, shamarran shaze, shaza mane, shaze, shakure shaze, shaza mane, shaze, shamarran shaze, shaza mane, shaze, shakure shaze, shamarran shaze, shakure shaze, shamarran shaze, shakure shaze, shamarran shaze, shakure shaze, shamarran shaze, shakure
Yaa simbirtuu barii hin nyaati namaanaa dhaamsattiin naa ga'ii jaalallee koobsanaa jetti seenaa Salamoon waa'ee jaalallee ishee isa ijoollummaati.
Damsattinaa gahee jaalalli kuusanaa kan waliin galee jaalala ijoollummaa onneessi deebuutti dadhabdii kofummaa. Dookiif jiraakee kan natti muun jiru Asbuutii keedabee kan himman karaaru Boyitamee waadaan marrumaan na gubee Shiraa dhagaatiin jaalanni kuu dhabee. Eessatti buusanii anuusii deebodee jaalalli ijoollummaa kanan si jaalladhee. Keessa koo qulqullii gubata isiif jecha manni koos ni qorree ho'a kee barbaacha. Waadaa walii qabnaa kamiin dagattaa? Ana jaalallee kee akkamiin dhagaattaa? Rakkayii haal takka qalbiin naa hubadhu. Haqa Oromummaa as bahii falmaddu. Dhaga'ii haal takka qalbiin naa hubadhu. Waan keessaa dabarsee ol ka'ii dubbadhu.
Yaa hiriyaa koo gaafa xiiqii jedha daanyee galaanaa eenyu seetan hiriyaan isaan ni faarsu shimala isaati.
Yaayiriyaa gooderra jamtu shimala googa farooroo gaafa giiti sinaaf daddaa gachana goo. Yaayiriyaa gooderra jamtu shimala googa farooroo gaafa giiti sinaaf daddaa gachana goo. Yaayiriyaa gooderra jamtu yaa shimala googa farooroo gaafa giiti walaaf dandaa gachana goo. Yaayiriyaa gooderra jamtu yaa shimala googa farooroo gaafa giiti walaaf dandaa gachana goo. Hiriyaan kafanaa gootee kiyya
Hordoftoota keenya qophiin namanna muuziqaa torban kanaa fi isinii qopheessine kanumaan raawwata. Torban dhufuu sirboowwan biroo adda addaatiin amma walitti deebinutti akka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. An Bafqaaduu Morodaati. Nagaatti bulaa.
Ibidda kan gada wanneen goota tukutuka kana nuti isaa dubbii baata. Ibidda kan gada wanneen goota tukutuka kana nuti isaa dubbii baata. Ibidda kan gada wanneen goota tukutuka kana nuti isaa lubbuu nyaata. Ibidda kan gada wanneen goota tukutuka kana nuti isaa kan yeroo buufalee. Maaltu sanyii biqilcha? Shimala kookaalee malee. Maaltu tola kolacha? Alagaan ilkaaniin kolfa. Wallaalaa kee gorfa.